iradiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda aho turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ya radiyo ijwi ry'amerika mu karere ka kisoro muri uganda mudusanga kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ya radiyo ijwi riyobora kuri interineti turi kuri weshatu radiyo yacu vowa akadomo komu ikaze mu makuru y'aka kanya muri kumwe na jeffrey mutagoma ingingo z'ingenzi muri uganda perezida yoweri museveni yatangaje amabwiriza ya guma mu rugo mu turere tubiri mu rwego rwo gukumira ikwirakwira rya ebola
izi ni ingamba z'agateganyo zo kurwanya ikwirakwizwa rya ebola twese tugomba gufatanya n'abayobozi kugira ngo iki cyorezo kirangire mu gihe gito gishoboka
uwo ni perezida museveni wa uganda afurika yunze ubumwe yahamagariye impande zihanganye mu karere ka tigireya guhagarika imirwano vuba na bwangu zigashyikirana imbonankubone naho minisiteri y'ingabo y'ubwongereza iratangaza ko ibisasu bya misile bisigaye mu ntagara y'uburusiya bishobora kuba ari imbarwa aya makuru n'ayandi ni mu kanya gato ntimujye kure umuyobozi wa afurika yunze ubumwe musa faki yahamagariye impande zombi zishyamiranye mu ntambara ibera mu majyaruguru ya etiyopiya mu karere ka tigereya kubahiriza vuba na bwangu kandi nta mananiza ihagarikwa ry'intambara bikitabira ibiganiro by'amahoro bagomba kugirana imbonankubone yabitangaje kuri iki cyumweru nyuma y'amakuru akomeje kumvikana y'imvururu ziyongereye muri ako karere avuga ko biteye inkeke mu itangazo ry'umuryango wa afurika yunze ubumwe musa faki yasabye ko ihagarikwa ry'intambara n'isubukurwa ry'ibiganiro bigomba kujyana n'isubukurwa ry'imirimo y'abatabazi muri ako gace umuvugizi wa leta ya etiyopiya legese tulu umuvugizi w'igisirikare colonel ganet adane Redwan Hussein umujyanama wa minisitiri w'intebe Abiy Ahmed mu byerekeye umutekano w'igihugu ndetse na Bilen Seyum umuvugizi bwite wa minisitiri w'intebe Abiy Ahmed bose nta n'umwe wabonetse ngo agire icyo avuga ku byasabwe na Afurika yunze ubumwe Getachew Reda umuvugizi w'ingabo za Tigray nawe ntiyabonetse ngo agire icyo abivugaho leta ya Ethiopia n'inshuti zayo bamaze igihe bahanganye n'ingabo za Tigray kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri mu ntambara imaze guhitana abasivili babarirwa mu bihumbi minisitiri w'ingabo w'ubwongereza yagaragaje ko ashidikanya ubushobozi bw'uburusiya mu gukomeza gukora intwaro muri iyi ntambara bwashoye kuri ukraine mu makuru arebana n'iby'ubutasi yasohokeye ku rubuga rwa twitter kuri iki cyumweru minisiteri y'ingabo y'ubwongereza yavuze ko ugereranije tariki icumi z'uku kwezi uburusiya bwarashe kuri ukraine ibisasu bya rutura bigera kuri mirongo inani perezida vladimir putin yavuze ko byari mu rwego rwo kwihorera kubera igisasu cyaturikijwe ku rutendo ruhuza uburusiya na crimea ntawigeze yigamba icyo gikorwa ubwongereza bwavuze ko inganda zikora ibikoresho bya gisirikare mu burusiya zishobora kuba zitagishoboye gukora ibisasu kabuhariwe ku rwego rungana n'urwo bubikoreshaho bwavuze ko bigaragaza igabanuka ry'ibisasu birasa kure mu byaba bisigaye mu bubiko bw'ingabo z'uburusiya bityo intego bushobora kuzabasha kurasaho mu minsi iri imbere zikazaba ari nkeya gusa uburusiya bukomeje kurasa ibisasu bya misile muri ukraine ejo kuwa gatandatu ingabo z'uburusiya zarashe ku bigo bitanga umuriro w'amashanyarazi mu bice bituwemo n'abasivile perezida volodimir zelenski wa ukraine we yashimiye leta zunze ubumwe za amerika ko yatanze imfashanyo ya miliyoni magana arindwi na makumyabiri n'eshanu z'amadolari ya amerika agenewe gufasha Ukraine kugura intwaro zirimo ibibunda bya rutura ibirasa imodoka za gisirikare n'ibikoresho byifashishwa mu kureba aho ibisasu by'umwanzi bituruka hagati aho abantu babiri bari bariyandikishije kurwanira uburusiya muri Ukraine bahindukije intwaro bica abasirikare cumi n'umwe b'uburusiya bakomeretsa cumi na batanu nk'uko byemezwa na minisiteri y'ingabo y'uburusiya yise byabaye igikorwa cy'iterabwoba abo bantu bakomoka muri kimwe mu bihugu byari bigize leta zunze ubumwe z'abasoviyete bimwe mu binyamakuru biravuga ko umubare w'abahitanywe n'abo basirikare ari munini kuruta uwatangajwe mu gihe ubuyapani bukomeje kongera ingabo zabwo no kuzibonera ibikoresho bya ngombwa abasesenguzi baravuga ko abayapani bari mu mahanga n'abari imbere mu gihugu batabona kimwe uburyo ingabo z'iki gihugu zakwitwara mu gihe haramuka habayeho intambara hagati y'ubushinwa na taiwan nubwo nta mubano ushingiye kuri diplomasi uri hagati y'ubuyapani na taiwan biraturanye kandi byakomeje gusabana kubera umuco bisangiye n'uburyo perezida wa taiwan tsai ing-wen na nyakwigendera shinzo abe wahoze ari minisitiri w'intebe w'ubuyapani babonaga ibintu uyu yitaga taiwan umufatanyabikorwa w'ingenzi abategetsi bombi bongereye ingufu za gisirikare mu bihugu byabo kandi bakomeza gukora ubukangurambaga ku byerekeye ko ubushinwa bwita taiwan igice cyabwo bukomeje kongera ingufu babonaga ko umunsi umwe bushobora kuzayitera cyangwa bugahungabanya demokarasi none minisitiri w'intebe mushya w'ubuyapani fumio kishida yahisemo inzira yo kuvuga make ugereranije n'uwo yasimbuye uko biri kose akomeje umujyi umwe nawe aheruka kubwira ikinyamakuru the financial times ko ubuyapani bugomba kwitegura icyaba cyose muri aziya y'uburasirazuba leta ye yasabye miliyari mirongo ine z'amadolari y'amerika yo gukoresha mu kubaka igisirikare cyayo abari hanze y'ubuyapani bo na leta zunze ubumwe za amerika babona ko taiwan iramutse itewe ubuyapani bwatabara gusa nta masezerano ubuyapani bufitanye na taiwan yo muri ubwo buryo kandi imbere mu gihugu bamwe bumva ko ubuyapani butagombye kwivanga muri iyo ntambara bityo abasesenguzi bakemeza ko ruramutse rwambikanye ntawamenya icyo ubuyapani bwakora itangazamakuru ryo muri Iran riravuga ko inzego z'ubutabazi zashoboye kuzimya inkongi y'umuriro yari yafashe gereza ifungiyemo abanyapolitiki n'impirimbanyi zitavuga rumwe n'ubutegetsi muri Iran nta mfungwa n'imwe yatorotse nk'uko byemezwa n'ibitangazamakuru by'imbere mu gihugu byemeza kandi ko abantu icyenda bakomerekeye muri iyo nkongi yibasiye gereza ya Even mu murwa mukuru Tehran amashusho yagaragaye kuri murandasi yumvikanishaga urusaku rw'amasasu n'ibiturika mu gice iyo gereza iherereyemo iyo nkongi y'umuriro yadutse mu gihe hari imyigaragambyo mu gihugu hose yatewe n'urupfu rw'umugore waguye muri kasho ya polisi mu byumweru birenga bine bishize televiziyo y'igihugu kuri iki cyumweru yerekanye ibyangijwe n'uwo muriro ibikuta byasenyutse umuyonga n'ibindi byangiritse biravugwa ko icyumba cyahiye aricyo hejuru bakoreragamo imirimo y'ubudozi muri iyo gereza mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mujye no kuri we eshatu radiyo yacu voa akadomo com mukurikire aya makuru kuri facebook na twitter muradusanga kuri arobas voa radiyo yacu naho mu kanya turajyana mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri afurika amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari turayahera muri uganda aho perezida yoweri museveni yatangaje amabwiriza yo kuguma mu rugo mu turere tubiri muri dutanu tumaze kugaragaramo indwara ya ebola ni mu rwego rwo gukumira ikwirakwira ryayo mu gihugu hose umunyamakuru w'ijwi ry'amerika ignatius bahizi i kampala muri uganda arakomeza iyi nkuru ijambo guma mu rugo ku banyayuganda n'ahandi hose ku isi ryibutsa ibihe bikomeye covid cumi n'icyenda yari yokamye isi yose ihitana abantu umusubizo abandi bari mu bitaro cyangwa barwariye mu ngo zabo ariko yatangajwe muri uganda uyu munsi itandukanye n'iyo yatangajwe mu turere twa mubende na kasanda kandi noneho kubera indwara ya ebola imaze guhitana abantu cumi n'icyenda mu turere dutanu twa uganda ari two mubende kasanda kagadi kegegwa na bunyangabu nk'uko byemezwa n'inzego z'ubuvuzi za uganda icyorezo cya ebola cyamenyekanye mu gihugu mu ntangiriro z'ukwezi gushize ku ikubitiro leta yari yavuze ko itazashyiraho ingamba nk'izi zikaze zo kurwanya iyi ndwara ivuga ko kuyirinda byoroshye kuruta kwirinda covid cumi n'icyenda mu gihe abantu bubahirije amabwiriza y'inzego z'ubuvuzi ariko perezida museveni avuga ko kubera ko abantu batubahirije amabwiriza bahawe na minisiteri ishinzwe amagara y'abantu byabaye ngombwa ko izo ngamba zishyirwaho mu rwego rwo gukumira icyorezo ngo kidakwirakwira mu gihugu cyose ndetse kikarenga n'imipaka ni muri urwo rwego perezida yategetse ko uruja n'uruza rw'abantu muri ubwo burere bwa mubende na kasanda ari natwo turere twibasiwe cyane n'icyorezo ruhagaritswe insengero uno munsi nazo ntabwo zafunguye muri utwo turere kandi imodoka zitwara abagenzi n'ibikorwa bihuza abantu benshi byose byabaye bihagaritswe kumara iminsi makumyabiri n'umwe igihe umuntu wanduye ebola atangira kwerekana ibimenyetso gusa amashuri yo yemerewe gukomeza gukora akurikiza amabwiriza yo kwirinda These are temporary measures to control the spread of, of, of Ebola.
Izi ni ingamba z'agateganyo zo kurwanya ikwirakwizwa rya Ebola. Twese tugomba gufatanya n'abayobozi kugira ngo iki cyorezo kirangire mu gihe gito gishoboka. Twari twateguye kugira umwiherero w'abayobozi bakuru ba leta, ariko Minisiteri y'Ubuzima yatanze inama ko tuyihagarika kuko haramutse harimo umuntu umwe wanduye ubuyobozi bwose bwashyirwa mu kato. bityo rero nubwo nari nishimiye umwiherero nemeye inama minisiteri y'ubuzima yatugiriye none umwiherero wacu wasubitswe usibye ingendo zabujijwe perezida museveni yategetse ko hari nta muntu wemerewe kuba ari hanze hagati ya saa moya na saa kumi n'ebyiri za nijoro muri utwo turere twa mubende na kasanda mubende na kasanda ni ahantu hacukurwa zahabu kandi hari abakozi benshi baturuka mu bihugu by'ibituranyi na uganda bakora muri ibyo birombe gusa ibirombe byo byemerewe gukomeza gukora ariko abakozi bose bategetswe kutava aho bakorera kumara igihe cy'iminsi makumyabiri n'umwe kandi bagakurikiza amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya ebola nk'uko byatangajwe na perezida nta murwayi wa ebola wari waboneka mu murwa mukuru kampala ariko kubera ari ahantu hatuwe n'abantu benshi cyane abatuye muri kampala basabwe kwirinda cyane bakurikiza amabwiriza akomeye nko kwirinda ahantu hahurirwa n'abantu benshi kuramukanya kandi bagakaraba intoki buri gihe minisiteri y'ubuzima ivuga ko kuva mu kwezi gushize ubwo ubwoko bwa ebola bwitwa ebola sudani yadutse mu gihugu abantu mirongo itanu n'umunani nibo bamaze kwandura muri bo cumi n'icyenda icyorezo akaba kimaze kubahitana mu gihe makumyabiri bavuwe bagakira minisiteri ivuga kandi ko ebola ari indwara yandura cyane ikwirakwira bitewe no guhura n'umuntu wayanduye cyangwa se wishwe n'indwara kandi no gukora ku matembabuzi yo mu mubiri y'uwanduye ni indwara yica vuba cyane cyane iyo umuntu wanduye atinze kubona ubuvuzi muri iki cyumweru inama y'inzobere mu by'ubuzima ziturutse ku mugabane wa afurika zateraniye i kampala kugira ngo zitegure uburyo bwo gukorera hamwe kugira ngo iki cyorezo kitambuka mu bihugu by'ibituranyi uganda imaze kwibasirwa n'ibyorezo bya ebola inshuro zitandukanye ariko iki cyorezo cyahitanye ibihumbi by'abantu mu gihugu cy'igituranyi cya repubulika ya demokarasi ya kongo no mu bindi bihugu byo muri afurika y'iburengerazuba Ignatius Bahizi ijwi ry'Amerika Uganda tuvuye muri Uganda tugaruka mu Rwanda aho bamwe mu bacuruzi ndetse n'abavugira imiryango y'uburenganzira bwa muntu baherutse kwamagana icyemezo cyafashwe n'akarere ka Karongi mu ntara y'uburengerazuba gisaba abanyamahoteli n'abafite utubari bo muri ako karere gukumira abakiriya bambaye mu buryo bavuga ko bukojeje isoni n'abakekwaho kuba bakoresheje ibiyobyabwenge ndetse n'abana bari munsi y'imyaka cumi n'umunani umunyamakuru w'ijwi ry'amerika asumuta kabuyi nibyo atubwira ibi bikubiye mu itangazo ryasohowe n'ubuyobozi bw'akarere ka karongi mu ntangiriro z'ukwezi kwa cumi yandikiwe abafite amahoteli moteri ndetse n'utubari dukorera muri ako karere muri iri tangazo ubuyobozi bw'aka karere ka karongi kari mu burengerazuba bw'igihugu busaba kubahiriza ingingo eshatu ziri mu mabwiriza yatanzwe n'ubu buyobozi arizo ko bibujijwe kwakira abantu bose bagaragarwaho n'imyambarire ikojeje isoni kwakira abana bari munsi y'imyaka cumi n'umunani batari kumwe n'ababyeyi babo no kwirinda kwakira abantu bose abakuru ndetse n'urubyiruko bakekwaho gukoresha ibiyobyabwenge ndetse n'abakunda kugaragarirwaho n'ubusinzi ni icyemezo bamwe mu bacuruzi bagaragaje ko kije kubangamira uburenganzira bwabo mu kazi umuntu ava muri hoteli yambaye yaje yambaye amakositimu ariko yarimanuka agiye kuri paje na hoteli zegereye amazi abikuramo akaba yamanukana ko ashatse kuko nyine agiye ku mazi sinzira ko wajya wamutangira yaraye iwawe ngo umutangira ari uko agiye ku mazi kugeza ubu ngubu nta muntu wakubwira ngo babishyira mu bikorwa gutya uretse kuvuga ngo kwambara ibirebire ibirebire nabyo ntabwo bifite mezire kandi nta nubwo abantu b'akahoteli bazubakiye ku benegihugu bazubakira ku bantu benshi b'isi yose harimo kwivanga none umucuruzi nta nubwo ufite ibintu byo kudisikasinga n'umukiriya mukadisikasinga kubaza icyo akeneye nawe umubwira ko gihari ibyo bintu byo kwita kuri komporutoma ze rwose ntabwo ngewe nanjye ndamenya impamvu uriya mwanzuro nk'umuntu nubwo hari abacuruzi bagaragaza ko gushyira aya mabwiriza mu bikorwa bisa nk'ibidashoboka hari abandi bemeza ko aya mabwiriza agamije gushyigikira umuco nyarwanda kumira abasinzi abantu bambaye ubusa n'umuco nyarwanda ntabwo ubyemera numva nta nta kidasanzwe kirimo njye mbibonamo bisaba kumuganiriza ukamusobanurira n'icyo amabwiriza ateganya ukirinda dore kumuhutaza umuntu ubona wanyweye amatabi n'iki aba anigaragaza kenshi mu by'ukuri ntabwo nabyo biba bikwiye mu muco nyarwanda ntabwo rero buriya tuba tugomba kugira gute no n'igihe ubuyobozi budutekereje babutureberera ibyiza ntabwo ari ibibi yaba umucuruzi wemera kuyakurikiza yaba uvuga ko bigoranye bose bahuriza ku ngingo ibuza abana batarageza imyaka cumi n'umunani kwinjira mu kabari batari kumwe n'ababyeyi babo iyi ngingo yo bose bavuga ko bayishyigikiye iyi ngingo kandi isanzwe inanditse mu mategeko y'u rwanda amwe mu mashyirahamwe arengera uburenganzira bwa muntu avuga ko usibye iyi ngingo ikumira abana mu tubari izindi ziri muri aya mabwiriza zibangamiye uburenganzira bwa muntu mudakikwa john akorera mu muryango utari uwa leta urengera uburenganzira bwa muntu kuvuga ko abantu bambaye mu buryo butikwije bubangamiye umuco nta gipimo bagenderaho bihamya icya kabiri bivuze ngo abantu bakekwaho gukoresha ibiyobyabwenge cyangwa se bagaragaraho ubusinzi bukabije ibyo nabyo ni ikintu ubundi kigomba gukurikiranwa n'inzego zibishinzwe ibitangazo byinshi ushobora kwibaza ibyo bihano bizatangwa gute ni ibihe ibihano ku kintu icyo ari cyo cyose bigomba kuba ari ibihano byanditswe bizwi abaturage babizi biri mu igazeti aya matangazo urwego mpuzamahanga rw'akarere by'ukuri ntabwo ari byo aho ngaho ubona harimo ikintu kimeze nk'aho uri kurengera ku nshingano akarere ka karongi kashyizeho aya mabwiriza kavuga ko uzayarengaho azabihanirwa ndagerageje kuvugana n'umuyobozi w'akarere ka karongi ngo agire ibindi yongera kuri iri tangazo gusa telefone ye igendanwa ntiyakunze gucamo gusa ijwi rya amerika ryagerageje kuvugana na bwana robert masozero uyobora inteko y'umuco adusubiza mu butumwa yanditse kuri telefoni ye mu butumwa yatwoherereje yagize ati kuki bigeraho inzego z'ubuyobozi zigomba gufata ingamba nk'izi buriya ni ukuvuga ngo ibintu biba bitangiye gusa n'ibiteza ikibazo bishobora no kurenga inkombe twe inama tugira abarangwa n'iyi myitwarire idahwitse ni ukurangwa iteka n'indangagaciro z'umuco nyarwanda zirimo izo kwiyubaha kwiha agaciro kwitwararika kutiyandarika kwanga umugayo kwanga ikinegu kwanga iby'urukozasoni kutireba gusa ngo ubangamire abandi iyo habayeho imyitwarire yindi itimakaza izo ndangagaciro niho usanga habayeho ikibazo ugasanga inzego zibishinzwe bibaye ngombwa ko zifata ingamba zikarishye icyo nicyo twabivugaho aka karere ka karongi kafatiwemo iyi myanzuro ni kamwe mu turere twihariye ahantu hakorerwa ubukerarugendo kuko gafite ikiyaga cya kivu gisurwa n'abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga asumta kaboye ijwi ry'amerika i kigali radiyo ijwi ry'amerika yavugira i washington dc tuve mu rwanda tugane muri repubulika ya demokarasi ya kongo abashoferi batwara imodoka zijya mu mujyi wa uvira muri repubulika ya demokarasi ya kongo n'izijya i bujumbura mu burundi bamagana amafaranga bakwa n'u Burundi uko binjiye muri icyo gihugu baherutse kwigaragambya nk'uko umunyamakuru w'ijwi ry'amerika vedaste ngabo uriyuvira atubwira ibyo yabonye muri uyu mujyi aba bashoferi bavuga yuko ikigo gishinzwe imisoro mu burundi kibategeka kwishyura amafaranga ibihumbi mirongo itatu by'amarundi uko binjije imodokari ifite purake ya kongo mu burundi kubera iyi myigaragambyo y'abashoferi batwara imodokari zitwara abagenzi uvira bajya bujumbura byagize ingaruka ku bagenzi benshi bamwe muri bo bahisemo gukoresha za moto kugira ngo zibageze ku mupaka wa kavivira abandi nabo bifashishije za bajaje kugira ngo bagere kuri uwo mupaka kuko imodokari zitwara abagenzi zitakoze manirakiza silasi ni umuyobozi uhagarariye abashoferi batwara imodokari zikora uvira bujumbura twamusanze kavivira na bagenzi bari guhagarika imodokari zitwara abagenzi ziva burundi cyangwa zijyayo ubwa mbere twahora turiha mirongo irindwi na bitanu mu mezi atatu hanyuma kovide ibaye baratugarira turugara imodoka ntizasohoka ntizinjira twahora turiha ibihumbi mirongo itatu mu minsi cumi n'ine mugabo iyo minsi cumi n'ine ntituyirangiza turashika hariya tumaze gushika tukagenda tukariha tugarutse bakayitwambura tugasubira muri kongo mu gitondo kandi tugiye tukakata iyindi ibihumbi mirongo itatu none twe twasaba ati badufashe batusubirize ijya minsi cumi ijya minsi mirongo itatu iminsi amezi atatu mu minsi mu bihumbi mirongo irindwi na bitanu cabure batugumize ku minsi cumi n'ine turihe ibihumbi mirongo itatu aba bashoferi bakoze iyi myigaragambyo bavuga kandi ko aya mafaranga basabwa atuma binjira mu gihombo nk'uko bitangazwa na nsabimana silasi umushoferi ukorera uvira bujumbura winjiye ukaja mu burundi ufise purake ya kongo baguca taranti mili ugarutse nyine bakukanyanganya kati dantire isubiye inyuma baguca ibindi mirongo itatu ariko nawe ukoresha taransiporo ugashize imodoka none za porobogisi waronka ayo mafaranga gute ntabwo wayabona ni bwa ruhombo na vesima mu bose usanga atani iyo urose n'abana bagaca barara inzara kugira ngo turonke ubuzima ni uko baduha kate dantire ya turuwamwa bayiduha ijya turuwamwa twagira akorohereza na gatonyi bazi mwiri barabara warengana frontiere honyene urabanye frontiere n'uwimira kugira ngo donakandidante nubwo aba bashoferi basabwa kwishyura ibihumbi mirongo itatu batangazwa n'uburyo leta y'u Burundi idasaba ayo mafaranga abashoferi bafite plaque zo mu Burundi batwara abagenzi bava Uvira mugabo zo mu burundi ziraza zikariha idolari cumi na zitanu bakamara ijya minsi cumi n'ine bakanayirenza no kuyirenza mbese none twebwe ntitukore akazi kamwe kuki batubonera twebwe abakongomani ni kubera iki nibatureke natwe dukore nk'uko abandi bariko barakora hanyuma turihe ibisabwa n'amategeko twashatse kuvugisha ikigo cya obere ofise burunde de recette ntibyadukundira ariko kuva ku mupaka wa gatumba kugera bujumbura abashoferi bagenda bereka abapolisi mu muhanda ko bishyuye ayo mafaranga veda sengabo ijwi rya amerika uvira mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi tugeze mu mwanya w'ikiganiro kombo taxi
kombo taxi kombo taxi kombo taxi mugiye gutega amatwi kombo taxi taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari mugomba mwumvirize kombo taxi taxi yo mu karere k'ibiyaga binini munenda kusikiliza kombo taxi taxi ya grand lac
nyakubahwa shefu fasha uyu mugore ari gukora iki mu muhanda ra uri gukora iki mu muhanda mada uragira ngo bakugonge fata yifate mfata inyisi mfata iki urumva nyakubahwa shefu hari imodoka igirinze y'ibugo Eh?
ifise ibyandiko by'umuhondo Eh, eh.
ndagusabye ntuyireke ngo Kubera irengane iki?
uyifate ifise ibidandazwa bya magendo ayo makuru ayo kwiheye mada ni ukuri ni amakuru yizewe Eh.
ego ntihonyene ngo ujya yashitse Eh.
Eh, mufate fata
simbona ariko mbo taxi Eh, hagarara ku ruhande shofe Eh, hanyuma uve muzane n'ibyangombwa byawe hano mwire shofe jambo mese laja Mm. fungura inyuma turebe mese kunakwa nini uyafungura nyine turebe uniexplike basi kubera ko utinya ehe ugurura iyo kapo nyene ivyo uri kuranyegeza nyene nivyo dushaka me madame woko nani wowe fungura wowe fungura nta kibazo shofe fungura turebe joil none se biri niko shofe wabihishe he
me mese laja uko naongea kuhusu nini nguriki vya bidandazwa udandaza bi- bitemewe n'amategeko binini hari amakuru twabonye ko ukora ubucuruzi bwambukiranya imipaka butemeye shofe ugomba rero kuvuga ahantu hahishe magendo mese laja angalia sunaona wapeke bibiko ndani mko ametuma bido ya maziwa kuna kingine eh.
ntikira niko madamu sa si wowe wavuze ko uhamya ko muri no kombo tagisi harimo magendo none se ayo mata nyene navuga Aya aba ngayo?
banyabuhugu bazi iwacu kudandaza am- amata yaboze atanga igipapuro cemeza yuko yujuje ubuziranenge kandi ivyo byose babibwira kugira ngo baze ku- kuroga abo hakurya y'umupaka mama ye mese laja nabala piake ntumwumvirize shefu ahubwo mufate bigabashe uwo mupolisi ameze gute mufate none nta mapingu ugira cyane ariko itonde madamu ntabwo ari unyigisha uko nkora akazi nshinzwe uyu mushoferi afite uburenganzira bwo guhabwa umwanya nawe akisobanura shofe komeza ndakumva mese laja Ehe.
ça fait longtemps kabisa mi natumika hii kazi mm. angalia sima papie zangu zoko nona Ibyongombwa urabifite angalia byose?
ma, byote niko navyo na madokima zangu za, ma, za kuonyesha mazo wangu kama iko bien njoo hii njoo hii naho ngenda bibonera kure ndabona ko izo mpapuro ari za magendo ni za forode na zone Me, mere Reka tu- upo mu vitu gani ulitumwa kose mpereza n'ibyo ngibyo ibi ngibyo byo biruzi kamata okay njoo Ibyo hii byose byuzuye kandi byemewe Ngaho rero njye se bivuga.
madamu nawe nsobanura impamvu ushinje ibinyoma uyu mushoferi w'ibugo kugeza ubwo ushaka ko anafungwa
erega si n'ubwa mbere bashaka kuturugesha ayo mata yabo yaboze shefu ni ukuri ngenda bizi byose me madame uko nongea kuhusu nini lakini madame reka kwigira intama kandi uri ntambwe shefu n'umuryango wacu yarabitubwiye byose yaratubwiye yuko igituma iwacu dukenye ariko kubera abanyabugo baje baratwibura ukomba amazi none nk'ubunye nta na kimwe dusigaranye ibintu byose barabitwaye mie sasa vile vinaniona api eh sama vilikuwaka na siazaliwa ngo wiki ntiwari bwavuke nimba atari wewe ni so nimba atari so ni so wokuru wawe uko biri kose nabi wanyu Mama, eh.
Je, kandi ibyo bintu turabihanze ko muzana ibyo ayo mata yanyu yaboze mukazana mu masoko y'iwacu kandi muje kutwica gusa nta kindi None se, madam.
nimusubire iwanyu genda umva madamu bakubwire uretse wenda by'ukuri umuryango wanyu yababwiye wowe ubwawe waba warigeze ugira ubushake bwo kumenya ukuri nyako ukora ayo mateka y'aka karere harimo na yabugo oya none ubwo ariko urumva okay okay nakumvise ugana umva rero nkubwire madamu ndakumva nguhaye umukoro wo kugenda ugashaka amakuru ku mateka y'aka karere kandi hagati aho guhera ubu ngubu umenye ko abaturage bo muri aka karere kose dutuyemo bafite uburenganzira bwo kwambukiranya imipaka duturiye no gukora ubucuruzi bisanzuye mu gihe cyose wubahiriza amategeko n'amabwiriza abigenga urabyumva madamu ndabyumva naho ibyo guhana abakoze amakosa bifite ababishinzwe mu gihe bibaye ngombwa madamu wabyumvise ndabyumva ngaho ukomeza urugendo rwawe sibyo murakoze eh shofe subira mu modoka yawe ukomeze urugendo nawe Eh, sibyo merci merci laja merci beaucoup
cyari ikiganiro kombo tagisi igikino mutegurirwa na la benevolence ya grand lac kombo tagisi ni buri wa gatandatu na buri cyumweru guhera saa kumi n'ebyiri na makumyabiri z'umugoroba kwenye radio voix d'amerique
inshuti mukomeje kudutega amatwi amakuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba n'aha tuyasoreje ndabashimiye mwe mwese mwabanye natwe mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro by'ijwi ry'amerika jeffrey mutagoma mwumvaga kuri mikoro ni nawe wabateguriye anabegeraniriza aya makuru mu izina rya bagenzi banjye ndagira nti amahoro n'amahirwe kuri mwese
agasaro kaburaga karabonetse agasaro kaburaga karabonetse aho uri hose tega amatwi ijwi rya amerika rigususurutse mu ndirimbo mu makuru mu biganiro agasaro kaburaga karabonetse agasaro kaburaga karabonetse agasaro kaburaga karabonetse agasaro kaburaga karabonetse mu muryango Hey, yeah, na, na, na. We have been waiting for you, Agasaro. Your family, they are very happy to see again. Your family, they are very happy to hear your voice on the radio. Voice of America, ijwi ry'Amerika. rihuza abantu diaspora bavugana ku ijwi ry'amerika agasaro kaburaga karabonetse agasaro kaburaga karabonetse agasaro kaburaga karabonetse agasaro kaburaga karabonetse mu muryango
nasikiliza sauti ya Amerika, tusikilize sauti ya Amerika, ielewe, ielewe. Nasikiliza sauti ya Amerika, tusikilize sauti ya Amerika. Taarifa ya habari ya ukweli. Ielewe, ielewe. Vipindi vya furaha, amani, umoja na upendo. Vipindi vya furaha, amani, umoja na upendo.
dusangire ijambo yahuje benshi muri sanga yakoze byinshi agasaro kaburaga kabonekeye benshi aha kaburaga ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi amerikana iwanyu mu ntara